muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mbibutse ko radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu muyumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi nimujye ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko kandi mushobora no kujya ku rubuga rwacu rwa interineti naho mukadukurikira ni wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rero koko murisanga ku wa gatanu w'icyumweru gishize u rwanda rwifatanije na afurika ku munsi nyafurika wahariwe kurwanya ruswa insanganyamatsiko y'uwo munsi w'afurika yari dufatanye kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa ariko u rwanda rwo rwashyizeho umwihariko warwo ruvuga ko muri uyu mwaka ikizibandwaho ari ukurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze nibyo tuganiraho umushyitsi mukuru ni umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa clement musangabatware clement urahura akomeye
murakomeye thomas kamirindi ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo turebere hamwe iki kibazo cyo kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze none ikibazo cya mbere hari ruswa mu nzego z'ibanze
wasubiramo ikibazo cyawe hari ruswa mu nzego z'ibanze mujya muhura nazo
ruswa igaragarira mu ngeri nyinshi zitandukanye kugira ngo wenda abadukurikiye bashobore gusobanukirwa neza ni byiza ko baza kudasobanura ruswa icyo ari cyo yego iyo usomye itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umurongo wa telefone w'umushyitsi clement musangabatware uracitse ariko barimo baramushakira nanone ni bya bibazo bya telefone tumaze iminsi dufite ariko hano turabigeza ku babishinzwe noneho bakatubwira yuko ikibazo barimo bakiga rwose bashyizeho umwete kugira ngo barebe aho bipfira ariko rero muri iki gihe bitarasobanuka neza murabibona ko tugenda tugira ingorane za telefone ntimukaturenganye ntabwo ari twe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
turabaramukije bakunzi namwe banyuranye b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwadushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kerema wagarutse
akumva ye nuko telefone yacitse wari urimo utwibutsa ruswa ni iki
Eh, iyo turebye itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki yo kuwa makumyabiri ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani ni i- iyo gazeti yavugaga ku byerekeranye n'itegeko nimero mirongo itanu na kane akarongo bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa cumi na gatatu ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurwanya ruswa ritubwira ruswa icyo ari cyo ruswa ni igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe mu nzego za leta iz'abikorera sosiyete sivile n'imiryango mpuzamahanga ikora mu rwanda cyangwa ishaka gukorerwa gukorera mu rwanda kigamije gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa gukora ishimishamubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa binyujijwe ku wundi muntu ruswa igaragara muri kimwe muri ibi bikorwa bikurikira gusaba kwakira cyangwa gutanga indo- indonke gusaba gusezeranya cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye gu- ku gitsina gutan- gufata icyemezo gishingiye ku itonesha ubucuti urwango ikimenyane cyangwa icyene wabo gukoresha igitinyiro kudasobanura inkomoko y'umutungo kunyereza umutungo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro gusonera bitemewe n'amategeko kwaka cyangwa kwakira amafaranga bidakwiye cyangwa arenze ateganijwe gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko muri make navuga ko eh, igisobanuro cya ruswa ari icyo ngicyo dukurikije itegeko tugenderaho ryo kurwanya ruswa ryatowe umwaka ushize nuko none rero ibyo rero bikaba yego.
binagaragara Aha.
eh, bimwe muri ibi bikorwa bikaba bigaragara mu nzego z'ibanze nk'uko mwarimu bimbajije
ahangaha mu nzego z'ibanze ho mubona ikibazo gifite ubuhe buremere
ntabwo twavuga ko oh, bikanganye cyane kubera ko inzego zashyizweho amategeko ariho agenda avugururwa Eh, nk'iri tegeko ryo kurwanya ruswa ryagiyeho mu mwaka umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani inzego nshya twavuga nk'urwego eh, rw'ubugenzacyaha Eh, mbere eh, ryari ishami muri polisi ariko ubu ni ikigo cyihariye ikindi ni uko hari ubushake bwa politike mu gihugu cyacu mu gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane tunishimira kandi ko hagiyeho inama ngishwanama yo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane ikorwa iko- i- iriho ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze none se nk'uyu mwaka muzibanda ku bintu bibiri kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze ruswa n'akarengane bihurira he
ruswa n'akarengane kimwe gishobora gutera ikindi Eh, hari igihe bisa naho bifitanye isano niyo mpamvu twahisemo kubishyira hamwe kugira ngo dukore iriya nama nk'uko mwabivuze dutangira ikiganiro ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa karindwi tukayikorera mu ntara y'amajyepfo eh, tukayiha insanganyamatsiko ifite insanganyamatsiko igira iti dufatanye kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa twibanda mu kurwanya eh, ruswa n'akarengane Mhm. No- noneho rero nyine n- n'iriya nsanganyamatsiko y'afurika nayo yometseho buriya
Eh, iyi niyo nsanganyamatsiko eh, y'afurika Ah. nuko kandi aho mbiherukira urwego rw'umuvunyi baruhaye inshingano muri iryo tegeko yo gukurikirana koko umutungo ukomoka kuri ruswa mbere nta byari birimo mu itegeko
Eh, mbere hari byinshi twishimira byaje eh, muri iri tegeko twavuga ko nk'igisobanuro cya ruswa cyagutse ibijyanye no kunyereza umutungo ntabwo byabaga mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi ariko ntabwo bivuze ko ab- a- a- abanyerezaga umutungo tutabakurikiranaga twari dufitanye amasezerano y'ubufatanye na polisi y'igihugu I- icyo gihe amadosiye twabonaga twayashyikiraga polisi eh, noneho ikayakurikirana hari nanone ni uko icyaha cya ruswa ubu cyabaye icyaha kidasaza ibyo nabyo ntabwo byari byari birimo ikindi twishimira ni uko nko gukoresha umutungo wa rubanda ufitiye rubanda akamaro bitafatwa nk'icyaha cya ruswa nabyo byabaye icyaha cya ruswa ni bimwe zimwe mu mpinduka zagiye zibaho kugira ngo dushobore guhangana n'ikibazo cya ruswa mu gihugu cyacu karema musanga batware ni umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu rwanda niwe mushyitsi mukuru kuri iyi nsanganyamatsiko rero yo kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa no kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze kuri telefone turi kumwe na inoseni inoseni we
Eko ndabumva uherereye he inose
ngira mu gisagara cya Bujumbura ye ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo hamwe n'ibitekerezo ye gusha ku ngingo Ese- eh, kumwe twumvise yuko bariko bararwanya ruswa ngaho mu gihugu cy'u Rwanda icyo mbona cyose ruswa ntigizopfa igiheze kubera ugiye ko wese kugira akujuje akantu canke umwake n'idosiye yose akwa- akwaka ruswa none ubona bagiye kurwanya gute ubona ruswa izohera gute icyo nicyo cyo kibazo nobaza ingene bagiye bahagurukira bakarwanya ruswa kuko n'ubwiye kwitura wese abanza gukwaka ruswa kandi iyo aba n'umutegetsi abo nyene bakirwanya ni- ni- nibo bagaruka gukwaka ruswa nyine ubona ruswa co bo- bokirwanya gute canke yohera gute hagati mu- mu bantu icyo nicyo kibazo narifise n'iciyumviro ye urakoze inose
yego nuko karema wamwumvise Eh, ku- mu- ndagira ngo mbwire inosenti ko mu bijyanye no kurwanya ruswa inzego zashyizweho hariho ubushake bwa politike ndetse n'amategeko arwanya ruswa ariho nk'uko nabasobanuriraga iri tegeko ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani ryo kurwanya ruswa ku byerekeranye n'abayobozi ingingo ya cumi na kabiri itega- ya cumi na karindwi y'iri tegeko ryo kurwanya ruswa iteganya impamvu nkomezacyaha ku cyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi abayobozi bahanishwa ibihano biri hejuru mu rwanda iyo uhamijwe icyaha cya ruswa eh, amategeko avuga ko ufungwa kuva ku myaka itanu kugeza kuri irindwi ndetse ukanishyura n'ihazabu eh, yikubye kuva ku nshuro eshatu kugeza kuri zirindwi eh, z'ihazabu cyangwa se za ruswa watse ni ukuvuga ko ntago twihanganira ruswa na gato aho yagaragara aho ariho hose ikindi hariho ubufatanye bw'inzego hari umurongo utishyurwa rimwe icyenda icyenda abaturage bashobora gutangaho amakuru ndetse tugenda dusanga abaturage aho bari tubakangurira kwirinda ruswa eh, no kuduha amakuru aho bayikeka kugira ngo dushobore gukora ubugenzacyaha turebe niba koko ruswa ihari ariko hari n'akandi yabajije ati ruswa izashira gute mu bantu
icyo twavuga ni uko ruswa ntago ari umwihariko w'abanyafurika cyangwa se umwihariko eh, w'u rwanda gusa ruswa igaragara hose ariko ikagaragara mu bipimo bitandukanye iyo dufashe nk'igihugu kiza ku isonga mu rwego rw'isi tura- ku gipimo cyitwa perception index gikorwa buri mwaka n'umuryango mpuzamahanga transparency international international nka denmark niyo yaba yaje ku isonga mu bihugu birangwamo ruswa nkeya yari ifite amanota mirongo inani n'umunani ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi na karindwi nabwo niyo yari iri ku isonga n'amanota mirongo inani n'umunani murumva ko denmark nayo idafite ijana ku ijana bigaragara ko naho baracyafite urugendo ruswa iracyahari wajya noneho ku rwego rwa afurika igihugu cya seychelles cyaje ku mwanya wa mbere mu rwego rwa afurika n'amanota mirongo itandatu n'atandatu ku ijana botswana ku mwanya wa kabiri ku rwego rwa afurika n'amanota mirongo itandatu na rimwe ku ijana capu veri ku mwanya wa gatatu n'amanota eh, mirongo itanu n'arindwi u rwanda ruza ku mwanya wa kane n'amanota mirongo itanu n'atandatu ku ijana bigaragarira buri wese rero ko ruswa ntabwo ari umwihariko w'abanyafurika cyangwa se u rwanda ndetse na biriya bihugu byateye imbere ku isi ruswa irahari dukurikije ibyavuye muri ubu bushakashatsi Clement uvuze iyo index mbese urwo rutonde nimba ariko twabyita mu kinyarwanda muri afurika nk'uburundi buza ku mwanya wa kangahe
iyo turebye nk'igihugu cy'u Burundi tukarebera hamwe wenda impuzandengo ku mugabane wa afurika yo munsi y'ubutayu bwa afurika bwa sahara bagize amanota mirongo itatu n'abiri ariko wareba ibihugu byo mu karere duherereyemo wenda uganda yagize amanota makumyabiri n'atandatu n'amanota ijana na mirongo ine n'icyenda uburundi buza ku mwanya w'ijana na mirongo irindwi mu gihe kenya yaje ku mwanya w'ijana na mirongo ine na kane bagira amanota makumyabiri n'arindwi tanzania iza ku mwanya wa mirongo cyenda n'icyenda n'amanota mirongo itatu n'atandatu ku byo mwari mumbajije ngo Burundi bwaje ku mwanya w'ijana na mirongo irindwi cumi n'arindwi ku ijana basubiye inyumaho amanota atatu
hanyuma n'ibihugu by'ibihangange babikomojeho reka tuvuge nka leta zunze ubumwe za amerika y'igihangange ku isi yihariye nyine ubukungu bwose bw'isi nimba ariko umuntu yavuga yo kuri iyo indegisi hari igitekerezo watwunguraho umwanya ifite
urebye kuri amerika nk'igihugu cy'igihangange ndumva nta ku mibare mfite iyo twebwe dufata imibare tureba ku rwego rwa afurika tukareba ibihugu bituri imbere ndetse tukareba n'ibihugu biza ku isonga mu rwego rw'isi
bivuze yuko rero amerika yo nta nta nta ntayiriho
nayo ibiriho ibiriho ni uko wenda ubu ngubu ndafite imibare yabo yose uko bahagaze ye ntacyo tuzabishakira undi mwanya karema musanga abatware rero ni umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya no gukumira ruswa mu rwanda niwe mushyitsi mukuru kuri telefone turi kumwe na amahoro amahoro
ni mahoro bireme siradi
subiramo
ni mahoro bireme siradi siradi uri hehe se bireme
ni musanze mu majyaruguru y'u rwanda yego guca ku ngingo
yewe icyo nakongeraho ni inyunganizi kugira mu rwego rwa ruswa ruswa kugira ngo tuyirwanye tube ibe yacika ko ngiye mbona ko gushyiramo imbaraga tuzayica burundu igihe twebwe nk'abaturage tuzafata iya mbere mu kudatanga iyo ruswa mu bayobozi nitureka kuyitanga abayobozi bazabura ikintu barya bityo nibyo nibwo tuzabona n'imyanya akazi tukajya gushaka akazi tugakwiriye buri wese akabona akazi agakwiriye kuko ruswa yica akazi idindiza akazi n'iterambere rikagenda buhoro ariko twese abaturage nitumara gukangurira gukorerwa ubukangurambaga tukamenya ibibi bya ruswa nibwo tuzaba tuzafata iya mbere mu kuyirwanya rero tukaba ariko gusa hari n'ikindi kibazo abaturage duhura nacyo hari ukuntu umuturage atanga amakuru y'umuntu ufashe ruswa ariko kugira ngo arengane urwego nyuma noneho ugasanga niwe bakurikiranye nyuma yo gutanga amakuru
siraji
nama hari urugero ufite rw'umuntu watanze amakuru akabizira
ingero zo zirahari usibye ko nyine si ntabwo umuntu nta muntu ntamuvuga kuri radiyo ariko ingero zo zirahari pe nanjye niko nari kukubwira ngo ntumuvuge muri radiyo ahubwo ukore uko ushoboye Clement akwibutse ya nimero hanyuma uzakora uko ushoboye ubivuge ndibwira Clement icyo ni ikibazo
icyo ndagira ngo nshimire siraji mahoro ku atanze ibitekerezo byiza ku bijyanye no kurandura ruswa namubwira ko mu gihugu cyacu hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga haba mu mitangire ya serivisi hari urubuga irembo niho abaturage basaba serivisi nyinshi hari imitangire y'amasoko ya leta bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga akaba ari igitekerezo cyiza ikindi twishimira kiri muri iri tegeko ni uko ingingo ya cumi n'icyenda ivuga ko ku byerekeranye no kutaryozwa icyaha cya ruswa ku muntu watanze amakuru naho yabatanze ruswa bamusiragije ariko inzego zifite ubugenzacyaha mu bubasha bwazo zitaratangira gukora iperereza ku cyaha cya ruswa ikindi ni uko twishimira mu gihugu cyacu ko hariho itegeko rirengera abatanga amakuru ndagira ngo nshishikarize mahoro siraji ko yazahamagara kuri rimwe icyenda icyenda akaduha ayo makuru niba hari ayo azi icyo namubwira ni uko kugeza ubu twebwe nta muntu uragirwaho n'ingaruka kubera ko yatanze amakuru ashobora no kutwoherereza ubutumwa bugufi kuri cumi n'icyenda mirongo cyenda kandi tukamugirira ibanga mahoro yego wakurikiye uko ushobora kubigenza kugira ngo umutekano utanze amakuru wumvise ko itegeko rikurengera utanze amakuru
ntabyumvishe itegeko ndanarisobanukiwe ariko abaturage bose siko barisobanukiwe kuko twebwe ni ukuvuga ngo nkatwe nk'abambasaderi ibyo bintu bikunda kuba ku baturage bakabitubwira
none se mwebwe
icyo nakubwira mahoro akenshi abo bikunze no kugiraho ingaruka hari bamwe bamara gutanga amakuru yamara gutanga amakuru akagenda yigamba mu kabari akavuga ati kanaka namuhamije nabigenjeje gutya ubundi izi nzego twese dushinzwe gukumira no kurwanya ruswa dufite inama duhuriramo inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane twiga kuri ibyo bibazo byose tukareba uburyo tugomba gutera indi ntambwe tukareba uburyo abatanga amakuru bacungirwa umutekano ntawe uragira uragirwaho n'ingaruka biterwa nanone n'abantu ku giti cyabo nk'uko nari mbivuze iyo ari we ugiye abikwiza urumva ko icyo gihe kumurindira umutekano cyangwa se ibanga biba bikomeye igihe agenda abyigamba avuga ati kanaka namuhamije natanze amakuru kuri we kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi
yego birumvikana ntaho bitaniye ubundi uriya muntu ugenda ari kwivugavuga natwe ntabwo twemera ko n'amakuru aba atanze ari anyayo kuko ntahataniye na wa undi ufasha ugenda gufasha umuntu utishoboye yarangiza akagenda ari kwihara ngo uriya muturage namufashije aya ngaya namuhaye amafaranga aya ngaya urumva ko aba akoze igikorwa cyiza ariko ku mpara ni zeru kuko iyo ukoze ikintu ufasha uwo muntu ukagenda uri kubyigama ntacu uba ukoze ye bireme urakoze cyane rero
sawa sawa ye umunsi mwiza
sawa namwe umunsi mwiza kuri telefone dufite na daniyeli daniyeli we
karame bwana tomosi wiriwe neza uri hehe bwira umushyitsi aho uri
ndi nyabasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ye yego gusha ku ngingo danye
yego rwose nibyo turashima igihugu cyacu kuri gahunda cyagiye gifata mu rwego rwo kurwanya ruswa ariko mu by'ukuri turacyari mu rwego rwiza rwo kugenda twiyubaka turwanya ruswa mu by'ukuri rero ngewe yego ndagira ntibarize umutumirwa
yego daniyeli
ndayambaza umutumirwa ese ko tubona abantu abayobozi bari abatoya aribo bafatwaho nka ni wenda nk'ikibazo cya ruswa bari abayobozi twita ibishi binini bo ese buriya nta ruswa barya mu mbariza umutumirwa bwana tumase arakumva ubwe
yego yego yego rwose byaba byiza nsubije kuko ni ukuri mu bigero ngenda mbona mbona ari abayobozi bari nakita ko bo hasi ariko mu by'ukuri abo hejuru nimba ntawe bahurira na ruswa simbizi bansobanurire ye urakoze daniel
ndagira ngo mbwire daniel ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko yaba ari umuntu mutoya cyangwa se umuyobozi icyo twakwishimira ni uko mu gihugu cyacu hari intambwe yatewe nta bayobozi bakunze kwijandika muri ruswa niba ariko nabivuga kubera ko niyo hagizeho ugaragara abihanirwa n'amategeko ikindi nk'uko nabivuze iri tegeko ryo kurwanya ruswa rifite mu ngingo ya ingingo ya cumi na karindwi ivuga ku byerekeranye n'impamvu nkomezacyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi bo bahanwa bahanishwa igihano kiri hejuru cyane ugereranyije n'abandi baturage basanzwe hari kandi n'itegeko ryerekeranye n'imyitwarire y'abayobozi hagiye hari ibijyanye n'amategeko nko gukora imenyekanishamutungo n'ibindi n'ibindi bashobora kuba bahari ariko ni bake cyane ugereranije n'abaturage kandi ugaragaye uwo ari we wese abihanirwa n'amategeko radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turimo turaganira n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa karema musanga batware insanganyamatsiko rero ni ukugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa ariko by'umwihariko kurwanya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze kuri telefone jean long jean long we vuga cyane
ndakumva bwira umushyitsi aho uri
indera yeee gusha ku ngingo rero
none ngewe hari utubazo nka tubiri nshaka kumwibariza ndetse ko nabonye ko wenda ibyo murimo kuvuga bya ruswa mbona abantu benshi babikora nko kwirengera
kwirengera ariko noneho kwirengera wenda tuvuge wenda nka serivisi runaka ushaka yego ukaba uzi ko wenda ahantu ahantu ugiye kuyisaba wenda ko utari buze kuyibona bikaza kuza kuba ngombwa wenda ko uza gutambikamo nk'akansa cyangwa wenda tuvugana igihe nko gusaba nk'akazi ahantu wenda mugakora nk'ikizamini cy'akazi ugasanga wenda nubwo bamugikoze ariko wenda ugasanga hari umuntu n'ubundi uzwi uba waratambitsemo akantu ndetse ubwo urumva ko ni ibintu bihishe bihishe bihishe bidashobora kuba byaboneka cyangwa no kumenyekana aho ngaho wenda mwafata ngamba ki ku buryo wenda mwakora ubugenzuzi ku buryo ibyo bintu bidashobora kuboneka ikindi cya kabiri navuga
yego ese ku bintu bijyanye ku bintu bijyanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze babanza hasi ko nabonye wenda nta mushahara bagira kandi noneho nko mu kintu kijyanye n'imyubakire cyane cyane niho bikunda kugaragara ibyo byo mwaba mubivuga ibyo byo mwaba mubivuga iki kubaka ntibyemewe hari utuzu tumwe na tumwe tubakwa ariko ugasanga bimeze gutyo
ndagira ngo mushimire kuri iki gitekerezo cye atanze aravuga ati ku bijyanye n'imitangire y'akazi namubwira ko ku bijyanye n'imitangire y'akazi abasaba akazi baba ari benshi ugereranyije n'imyanya iba ihari akenshi hari abatishimira ko batabonye umwanya batawutsindiye ibyo ndumva niba aba mu rwanda aba mu rwanda arabizi ajya abibona nawe akenshi iyo umuntu yatsinzwe hari abatanyurwa ariko imitangire y'akazi mu rwanda ikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga ikindi namubwira ni uko abantu iyo bagiye gukora ikizamini haba hari kode nta mazina bashyiraho iyo bigeze ku kizamini cyibazwa ndetse hiyambazwa uburyo bwo gufata amashusho ku buryo iyo utishimiye ibyavuye mu kizamini ushobora kujurira muri komisiyo y'abakozi ba leta ukarenganurwa ibyo rero ndumva nta mpungenge yabigiraho nanone ku byerekeranye na serivisi serivisi nyinshi abaturage basaba mu nzego za leta yavuze wenda nk'ibijyanye n'imyubakire bikorerwa ku rubuga irembo twishimira ko mu gihugu cyacu hashyizweho imbaraga mu byerekeranye no gutanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga ku bijyanye na za perimi impushya zo gutwara ibinyabiziga yaba uruhushya rw'agateganyo ndetse barateganya mu minsi iri imbere gukora ku buryo bundi burushijeho bwiza mu bijyanye n'ibizami twavuga ibizamini ngiro nabwo bakarushaho kugenda kubinoza muzi ibibazo byinshi byagaragaraga mu kwiyandikisha ubu ngubu abantu biyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ukaza kubona nimero yawe ku byerekeranye n'igitekerezo yatanze cy'ubugenzuzi ubugenzuzi burakorwa urwego rw'umuvunyi rurabikora ndetse rugatanga raporo kuri nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi n'izindi nzego nazo zikora ubugenzuzi twavuga nk'urwego rushinzwe kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nabo batanga raporo mu nteko ishinga amategeko ku byerekeranye n'imikoreshereze y'umutungo wa leta komisiyo y'abakozi ba leta nayo itanga raporo mu nteko ishinga amategeko ku byerekeranye n'inshingano zayo harimo n'ibi bijyanye n'imitangire y'akazi cyangwa se ibijyanye n'ibibazo hagati y'abakozi n'abakoresha hari icyo yari avuze ati mu nzego z'ibanze abadafite ahabwa umushahara nagira ngo mubwire ko abiyamamaza bariya abakuru b'imidugudu ni ubushake bw'umuntu kwiyamamaza ababishaka ni benshi bifuza kujya mu buyobozi bw'igihugu ntawe babihatira iyo aramutse atari inyangamugayo abaturage bamutangira amakuru akaba yavaho ndetse yaba yijanditse muri ruswa akabikurikiranwa kimwe n'abandi bashobora kujya mu byaha bya ruswa kuko ntago aba yagiyemo kugira ngo bimubere icyambu cyangwa se inzira yo kwijandika muri ruswa aba yagiyemo abishaka nanjye mfite umudugudu ntuyemo uko iyi gahunda yose igenda mba nyibona ndetse nkareba n'uburyo bigenda n'imikorere yabo ku buryo nta kibazo kiba hari inteko z'abaturage naho iyo hari ikibazo abaturage barahura buri wa kabiri mu gihugu hose bakaba babiganiraho ku bibazo bashobora kuba bafite mu mudugudu n'ibindi yego ariko se nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga nk'umuturage utazi gusoma no kwandika ubwo byo ntibimusiga
ntabwo bimusiga kubera ko hariho amasomero y'abacikanwe ikindi ni uko ashobora kwifashisha umuntu yizeye akaba yamufasha kugira ngo nawe ashobore kugendana n'iterambere ni ukuvuga rero nyine nawe ubwo ntabwo ibintu bya ruswa byamukurura ati kubera ko ntazi gusoma no kwandika ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo nabyiviramo ntabwo ashobora kujya gutanga ruswa
ntabwo yayijyamo buriya gutanga ruswa kimwe wenda na bariya yari avuze ati badahembwa ruswa ni umuco cyangwa se kamere w'umuntu nta n'isano bijyana n'umushahara w'umuntu kubera ko ushobora kuba uhembwa amafaranga menshi ukagaragara muri ruswa kimwe n'uko ushobora kuba ugaragara wenda mu cyiciro kivuga ko kidahembwa amafaranga menshi ukagaragara muri ruswa ruswa ni kamere y'umuntu ni indangagaciro aba yabuze cyangwa se kudakunda igihugu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na metode kuri telefone metode we
halo wiriwe neza
niba byoma ndashima ye uriherereye hehe metode
yewe ndi mu burundi aho bita neza na neza i murambya niho ndi ye nuko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nari mfite ikibazo nashaka kumwibariza ye urubuga ni urwawe urubuga ni urwawe baza metode ndakumva nagomba ndamubaze kuri icyo kintu avuze nyine kijyanye n'ibintu byo gutanga ruswa iyo ngerageje kuraba usanga rimwe na rimwe usanga ruswa umwengo ni mugera nyine wateye igihugu ugasanga abantu vuma ewana baratanga baratanga ruswa cyane abandi bakayakira nagomba mbaze esike bakora gute kugira ngo bashobore gufata neza na neza umuntu yatanze ruswa cyangwa uwayitoje bigenda gute baba bafite ukuntu nyine bashobora kubiverifya cyane nicyo kibazo nari mfite
urashaka kuvuga mbese uko babigenza kugira ngo batahure bamenye umuntu nimba yatanze ruswa cyangwa nimba yayifashe
yegese nicyo nyine nashaka nyine bambwire ko hoba hariho uburyo bwoba buhari bwimbitse bashobora gufatamo umuntu yariye ruswa cyangwa uwatanze ruswa kugira ngo barabe ko uwo mugeraho kurya igiturire cyangwa gutanga igiturire wova mu gihugu
Clement ibyo ntibijyana n'ubugenzacyaha
ndamusubiza nta kibazo yego uko abantu babimenya ni uko hari umuntu ushobora kugaragaraho umutungo adashobora gusobanura inkomoko ibyo tubifata nka ruswa hari ibikorwa bitandukanye navuze dutangira ikiganiro dufata nka ruswa nko kudasobanura inkomoko y'umutungo ufite icyo gihe rero cyangwa se gusonera bitemewe n'amategeko niba umuntu azanye ibicuruzwa bye akaba yakwaka amafaranga make cyangwa se menshi akaka arenze ateganyijwe cyangwa se gukoresha ububasha uhabwa n'itegeko mu nyungu zawe bwite cyangwa se kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko haba hari inyandiko zibigaragaza cyangwa se gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe hakaba kuko buri mwaka hatorwa ingengo y'imari iyo baje bagasanga warakoresheje umutungo ibyo utagenewe ibyo bifatwa nk'icyaha cya ruswa navuze nanone kudasobanura inkomoko y'umutungo mu gihugu cyacu hariho itegeko ryerekeranye no kumenyekanisha umutungo rikaba rireba abayobozi bakuru b'igihugu n'abandi bayobozi bose bafite aho bahuriye n'imicungire y'umutungo w'ibya rubanda ababa mu kanama k'amasoko n'abandi bose tubona ko ari ngombwa bagombye gukora imenyekanishamutungo bararikora iyo rero udashoboye gusobanura inkomoko y'uwo mutungo wawe icyo gihe tubifata nka ruswa noneho rero ubugenzacyaha bugakora akazi kabwo ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe na yosefu yosefu we
karame karame tomasi ka mirindi ubwira umutumirwa aho uherereye
mbanze gukuramutsa komera komera komera rwose
ndamukiriza n'uwo mutumire ariko ukumva ndakumva yosefu komera komera
yego yego ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego
akabazo nari mfite ku bijyanye n'ibyo bya ruswa mwavuze ko ruswa iri mu moko menshi atandukanye ndetse akaba agira uruhare mu kumunga ubutunzi bw'igihugu n'iterambere none akabazo mfite kagira kati ku bijyanye na ruswa y'igitsina ese hari imibare mwatugaragariza y'abantu baba baragiye bagaragaraho icyo icyo cyaha ese hari abaza kubitura ku buryo baba barafatiwe muri icyo cyaha saba akabazo kange karaka umurakoze yewe urakoze yoze mbwire abarundi ko imibare usabye mu kirundi babyita ibitigiri karema umwanya ni uwawe rero
ndagira ngo mubwire ko mu byerekeranye n'ubwoko bwa ruswa na ruswa ishingiye ku gitsina nayo ibaho icyo namubwira ni uko imibare ntago ari myinshi cyane ariko wenda namubwira nka ka yigeze kuba mu ntara y'amajyepfo aho umuyobozi yahamagaye umuturage kugira ngo amuhe ibyangombwa akabanza kumusaba ruswa y'igitsina wa muturage yahamagaye abimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha atabwa muri yombi namubwira nanone kuri ka yigeze kubaho i nyagatare ku mukozi wari ushinzwe ibijyanye n'ubutaka uyu we yakurikiranywe n'urwego rw'umuvunyi namubwira nanone n'indi ka yigeze kubera mu ntara y'iburengerazuba ntabwo kazi zikunze kuba nyinshi kubera ko ku byerekeranye n'iyi ruswa akenshi aba ari ibanga rikomeye cyane hagati y'uyitanga n'uyakira iyo hatabayeho rero ubwumvikane hagati yabo akenshi biramenyekana ikindi ni uko abantu bakunze kuduha amakuru nababwiye nk'ira nimero itishyurwa rimwe icyenda icyenda cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe kuri cumi n'icyenda mirongo icyenda by'umwihariko ku rwego rw'umuvunyi hari umukozi wihariye ushinzwe gukurikirana ibyerekeranye n'iyi ruswa ishingiye ku gitsina
ni ukuvuga rero ko mu rwego rusange rw'igihugu nko muri uyu mwaka tuvuge w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nta nta mibare nyakuri muba mufite
muri uyu mwaka urwego rw'umuvunyi ndumva niba nibuka neza nta iyi kesi yihuye ntabwo ari twe dufite ubugenzacyaha mu nshingano n'izindi nzego zifite ububasha bw'ubugenzacyaha mu nshingano ndumva yarabaye muri uyu mwaka naho iby'inyagatare byabaye mu gihe cyashize ndetse n'iyi kana rimvuze yigeze kubera i karongi ni mu myaka yashize ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se Clement iyo tuvuze inzego z'ibanze akenshi twumva inzego z'ubuyobozi bwa leta gusa nyamara hashobora kuba hari n'izindi nzego z'ibanze mu rwego rwa sosiyete sivile tuvuge ho bimeze bite mu nzego z'ibanze za sosiyete sivile n'urugero cyangwa se mu bikorera ku giti cyabo
nibyo koko nk'uko nababwiye iyo bavuze inzego z'ibanze wenda hari abashobora kumva inzego zerekeranye n'imitegekere y'igihugu ntabwo arizo gusa nzego z'ibanze hari nk'amadini n'amatorero abakorera ku rwego rw'igihugu ariko no mu nzego z'ibanze hakabaho n'abikorera abo nabo baba bafite inzego zubatse kuva ku rwego rw'igihugu kugera mu nzego z'ibanze ndetse n'indi miryango yose myinshi imwe n'imwe itegamiye kuri leta ibikorera ku rwego rw'igihugu ndetse no kugera mu nzego z'ibanze iyo urebye nk'inama ngishwanama yo gukumira no kurwanya ruswa n'akarengane ikora ku rwego rw'igihugu ndetse no mu nzego z'ibanze yaba abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta yaba abikorera mu nzego z'ibanze ni ukuvuga haba ku karere ku murenge ndetse no mu kagari baba bahari bakaba baterana buri gihembwe bakaganira ku bibazo bya ruswa ndetse n'akarengane bivugwa iwabo buri gihembwe bakabitangira raporo ku rwego rw'umuvunyi ese Clement bavuze nka za kiliziya tuvuge nka kiliziya katolika ikomeye mu gihugu umuntu ntabwo yabihakana ni iryo dini numva rikomeye kurusha ayandi mu gihugu hari ibintu bya ruswa mujya mwumvamo muri izo nzego z'ibanze zayo za paruwasi
nta kugeza ubu nk'aka ikunze kuvugwa cyane muri iyi minsi ni byabaye muri adeperi ariko kubera ko bikiri mu nzira z'ubutabera ndumva nta kintu nabivugaho ariko wenda ku bijyanye nka kiliziya gaturika warubajije uzi ko bagiye bafite amashuri hirya no hino n'amavuriro yenda hari ka zishobora kuba kuba zagaragarayo
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira ku bibazo bya ruswa n'akarengane mu nzego z'ibanze kugaruza umutungo wakomotse kuri ruswa umushyitsi rero ni Clement musanga batware n'umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu rwanda kuri telefone jean dodieu jean dodieu we urakomeye
ndaho ndakomeye ndashima imana ndi ndi mu karere ka nyamara yo mu murenge wa ngoma ye hita rero ugusha ku ngingo
ibiganiro ka kingana n'uri ku buhanga bw'ibyuma nanjye reka mbanze usuhuze kerema yego ndakumva komera komera jean dodiye
ikibazo ngira ngo ngira mubaze ni ikijyanye n'ubwubatsi bw'igihugu yasuye hose agenda asura abaturage uba usanga bagenda bavuga ibikorwa byagiye binyerezwa ugasanga imashini zaragiye ziragugwa ariko izo mashini ziragenda zigugwa n'abantu nimba ari abanyarwanda sinzi uko bajya kuzigura ariko ugasanga icyo icyo zagenewe si cyo zikora dukeka ko haba harimo ibijyanye na ruswa kuko igenda igenda akazana izo mashini aba bamuha akantu azajya itarizo kandi bigakomeza bikaba bigakomeza bikaba bikaza ugasanga no mu buyobozi bugiye butandukanye nabo bagenda babikora iki nawe aho tutajya twumva abo bantu bafashe ni ukubera
ye jean dodieu urakoze nubwo telefone yawe yavugaga nabi ariko ndumva iby'ingenzi Clement yabyumvise niko nibwira
icyo namubwira ni uko ntawe uri hejuru y'amategeko nk'uko nabivuze dutangira ikiganiro inzego zashyizweho hari urwego rw'ubugenzacyaha hari umugenzuzi mukuru w'imari ya leta hari polisi y'igihugu hari urwego rw'umuvunyi navuga ko ugaragaye wese yaba mu micungire itanoze y'umutungo abibazwa n'amategeko yenda aramutse afite amakuru y'ahantu runaka habaye ibyo bibazo abantu ntibakurikiranwe yazatwoherereza yazaduhamagara kuri rimwe icyenda icyenda nimero itishyurwa cyangwa se akatwoherereza ubutumwa bugufi kuri cumi n'icyenda mirongo cyenda ashobora no kutwandikira ku rubuga nkoranyambaga cyangwa se rwa interineti ombuds info arobazi cyangwa se akaburungu ombudsman akadomo gov akadomo ara wa amakuru ye yose twayakira kandi tukamugirira ibanga
noneho duhamagare emmanuel emmanuel we emmanuel vuga cyane
sabwe sabwe ndabumva uherereye he manwe
duherereye mu burundi muri kayanza kabarore ye igitekerezo cyangwa ikibazo
ni kuvuga nagomba jewe kuvuga ku byerekeranye na ruswa ruswa ruswa koko ngaho mu rwanda twebwe aho turi ngaha mu burundi tunabyumva cyane nk'abagerageza no kubibona tubona yuko ngaho mu rwanda kweri ruswa igenda iriko iragabanuka buhoro buhoro mugabo tugaca raba nko ngaha mu burundi iwacu nkabona yuko ruswa itigera igabanuka cyane cyane mu nzego z'igipolisi cyane cyane nk'abajya bakora mu mabarabara ko kenshi usanga nk'umushoferi nk'iyo nk'iyo atwaye abagenzi mu modokari bagapakira uko biboneye abashoferi wowe rero waba uri umugenzi urimo mushyitse nko mu ibarabara ugasanga umushoferi ariko arasumbatisha umupolisi kugira babandanye yigendere yego
tugahita tubona rero yuko kabisa ruswa itigera icika na buhoro buhoro cyane cyane muri izo nzego z'igipolisi igitekerezo rero cyangwa se inyunganizi bye nagira ngo ntange yego
kugira ngo na twebwe kabisa mu burundi tujye ku murongo nk'abandi ni uko hobaho nk'imodokari bakazishyiraho nk'utuvidewo cyangwa icyuma runaka gifata nk'ama gifata nk'amashusho
yego y'ibiriko birabera y'ibiriko birabera mu muhanda cyane cyane izo modokari zitwara abagenzi mu ibarabara ibyo nabyo mbona byofasha kugira ngo ruswa ucike mu gihugu cy'ubururu ye urakoze manwe
ego namwe murakoze
yego ku bijyanye n'igitekerezo yari avuze ndagira ngo mubwire ko nibyo koko abantu benshi bakunze kuvuga ko ruswa ikunze kugaragara muri polisi icyo namubwira ni uko muri polisi y'igihugu cyacu hari gahunda yo kutihanganira na gato ruswa ndetse hari ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa bakagenzura imyitwarire y'abapolisi ubifatiwemo akirukanwa ndetse akabihanirwa n'amategeko polisi rero yacu iri mu nzego zikora cyane ndetse zigaragaza n'ubushake busumbye izindi nzego mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu ndetse dufitanye n'amasezerano y'ubufatanye ku bijyanye n'imikoranire hari ubwo dukora ibikorwa hamwe by'ubukangurambaga ndetse n'ibikorwa byerekeranye n'amaperereza cyangwa se amatohoza nk'uko bivuga mu kirundi kugira ngo dushobore gufata abanyabyaha cyangwa se abakekaho ibyaha bijanditse muri ruswa
duhamagare na antoine antoine we
karame uherereye antoine
yemerereye mu karere ka rusizi mu murenge wa rw'imbogo yego iburengerazuba bw'u rwanda igihe igitekerezo cyanjye natanga nashaka kuvuga ko mu by'ukuri koko ruswa iragenda bagerageza kuyirwanya nk'uko bigaragara ariko nk'agatekerezo ngewe natanga nabazaga niba umuturage nawe ubwe yemerewe kuba yafata umuntu urimo atanga ruswa cyangwa akaba yakwemererwa wenda nko kuba yafotora nk'abantu asanzwe barimo bajya umugambi wo kuba batangana ruswa cyangwa aho abonye barimo bayitanga niba ashobora nko kuba yafotora wenda akoresheje nka telefone cyangwa se akaba yabarikodinga noneho ayo makuru niba umuturage ashobora kwemererwa kuba yatanga kuri polisi ariko akaba yagirizwa ibanga ku buryo wenda mu rwego rw'umutekano we ku buryo adashobora kuba yagira ihungabana noneho hanyuma ikindi yego
ikindi usanga akenshi buriya ruswa nubwo tuvuga ngo kuyirwanya ariko uko abantu bagenda barushaho gukaza ingamba niko abandi nabo bagenda barushaho guhindura amayeri yo kuyifata no kuyakira yo kuyitanga no kuyakira yego aha rero aha rero nkavuga ko umuturage umuturage ahanini ahanini wa muturage wo hasi niwe ukunda kubabona bene nk'abo bantu cyangwa se ni nawe ukunda kuba yayakwa
yego ariko noneho hakabaho impungenge zo kuvuga n'intanga y'amakuru yenda birangiraho ingaruka yenda se ntibisinza no kwakirwa neza sinzi wenda uwo muyobozi byatumara impungenge ki ku buryo wa muturage nawe ubonye abantu barimo gutanga ruswa kuko biragoye ko abapolisi bapfa gufata umuntu arimo gutanga ruswa akenshi abaturage nitwe tubabona
ihe ariko se nkwibarije antoine hari uwo wari wabona hanyuma ugatinya kubivuga
ngewe hari aho njya nkunda kunyura bitewe wenda n'ibyo nanakora akenshi nkunda kubabona urabona diru nk'izo zikunda gukinirwa nko mu kabari zikunda gukinirwa mu kabari rero ukabona hari igihe ubireba ukavuga se nimbivuga yenda ntibinandeba n'iki kandi biragoye ko umupolisi azaza aba ari nk'aho muri ako kabari acunga abantu cyangwa atari aho ku muhanda ugasanga akenshi abaturage nitwe tubibona ukabona ukanabyumva ibyo bavuga rwose ukaba wenda ushobora no kuba wanafotora cyangwa se ukaba wanarikodinga ariko ukavuga uti yenda ibyo byangiraho ingaruka kuko nawe nivanze mu kazi katarakanya aha rero ugasanga yenda hagiyeho nk'itegeko rirengera wa muturage nawe wafashe umuntu arimo atanga ruswa nubwo yaba atari uri kuyitanga nabyo byarushaho kujya kongera umubare w'abantu batinya kuba batanga ruswa ni wowe kandi wari wanditse kuri facebook voa radiyo yacu uti bikwiye ko kurwanya ruswa bikwiye kuba inshingano ya buri munyarwanda
nibyo yego urakoze antoine we
ndagira ngo nshimire antoine kandi mutinyure ndetse mumare ubwoba mubwire ko amategeko ariho arengera abatanga amakuru hari itegeko rirengera abatanga amakuru ikindi ni uko ingingo ya cumi n'icyenda y'itegeko ryo kurwanya ruswa ivuga ku byerekeranye no kutaryozwa icyaha cya ruswa ku muntu watanze cyangwa wakiriye indonke mu rwego rwo gufasha ubutabera kubona ibimenyetso ku cyaha cya ruswa ntafatwa nk'uwakoze icyaha yabimenyesheje inzego z'ubutabera mbere y'uko icyo cyaha gikorwa nta buryozacyaha bubaho ku muntu watanze cyangwa wakiriye indonke ubimenyesha inzego z'ubutabera mbere y'uko ikurikiranwa ry'icyaha ritangira atanga amakuru cyangwa agaragaza ibimenyetso iyo ni ingingo ya cumi n'icyenda y'itegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse umwaka ushize ikindi namubwira ni uko nk'uko yabivuze nawe gukumira no kurwanya ruswa koko ni inshingano ya buri muturarwanda kubera ko nk'iyo hagiye kubakwa amashuri cyangwa se amavuriro cyangwa se umuhanda hakabamo ruswa ntabwo ari ba bandi bazakoresha ayo mashuri gusa aba ari igikorwa rusange kireba abanyarwanda bose niyo mpamvu dukangurira buri muturarwanda wese gutanga amakuru kuri ruswa kandi umutekano wabo urizewe ni byiza ko babimenya ni nayo mpamvu dukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bose babimenye ikindi namubwira ni uko yavuze ati amayeri bagenda bayahindura ariko natwe niko tugenda tuzana andi mayeri kubafata kubera ko nk'amategeko agenda ahinduka inzego nazo zindi zikajya aho zihariye nk'ubu mbere ishami ry'ubugenzacyaha ryari ishami muri polisi y'igihugu ubu cyabaye ikigo cy'ubugenzacyaha cyihariye ibyo byose rero ni ingamba leta yashyizeho mu rwego rwo guhangana na ruswa ndetse n'ibindi byaha byose bikaba bigaragaza ubushake bwa leta y'u rwanda mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kurwanya gukumira ruswa mu rwanda ni cyane cyane n'akarengane mu nzego z'ibanze niyo nsanganyamatsiko y'iki kiganiro cyanyu murisanga kuri telefone dufite oscar na faustin kandi dushigaje nk'iminota itatu gusa kugira ngo iki kiganiro kibe kigeze ku musozo nagira ngo ikindi namubwira thomas kamirindi yego ni uko muri iyi myanzuro yafatiwe muri iyi nama yo ku itariki ya cumi na kabiri ni imyanzuro igera kuri cumi n'itanu umwanzuro wa kabiri uvuga ko tugomba kwimakaza umuco wo kudahishira ahari cyangwa ahavugwa ruswa
ni ukuvuga rero ibi ngibi biha buri muturage wese inshingano mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu kandi umwanzuro wa gatatu tukavuga ko buri muyobozi agomba kubazwa ibyo akora kubitangira raporo no kwihatira gutanga umusaruro ategerejweho uwo akaba ari umwanzuro wa gatatu
yego nari ndimo mvuga ngo oscar na faustin barategereje kuri telefone kandi iminota iradushiranye nagira ngo mbahamagarire hamwe hanyuma bavuge akantu kagufi gufiya kugira ngo twanzure neza oscar oscar
neza ndabumva uherereye hehe
ndi ikinyinya hano mu mujyi wa kigali yewe uvuga akantu kagufiya kubera ko igihe kigiye kagufi cyane
mwavuze ko abira by'inzego ruswa yigaragaramo inzego za leta muvuga amadini ariko amakoperative nayo ari amakoperative abonekamo ruswa cyane cyane ndavuga nk'iyi ngiyi y'abamotari koperative ifite abakozi bazengereje abantu kandi ruswa bayifata ku buryo bugaragara nta no kwihishira sinzi niba hari itegeko rihari ribahana ye urakoze urakoze oscar we noneho duhamagare na faustin faustin uherereye hehe wowe
ngendeye ikirere mu ntara y'iburasirazuba nawe akantu kagufiya kugira ngo twanzure ikiganiro
ni ukuvuga ngo njye ku kijyanye n'ibyo ngibyo bari kuvugaho bya ruswa ruswa nyine mu rwanda ikigaragara cyo yaraciwe ariko nubwo yaciwe hari inzego ubona zigenda igaragaramo uhereye nko mu rwego rwo hasi muri izi nzego z'utugari yego ariko vuga akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane
amagambo magufiya ahantu bagakwiye kukaza umutekano cyane cyane kuri aba bantu bahabwa pirime mu rwego rwa polisi ye urakoze cyane Clement ushigaje umunota umwe gusa ukanzura iki kiganiro icyo namubwira ni uko ku bijyanye na ruswa avuga muri za koperative hari ikigo kibareberera rwanda koperative agency hari n'inzego zifite ubugenzacyaha mu nshingano ntabwo tureberera benshi bakunze gutabwa muri yombi iyo habayeho kunyereza umutungo uyu wari uvuze ku byerekeranye n'inzego z'ibanze nibyo koko ahubwo iri kugenda igabanuka iyo turebye ubushakashatsi bwakozwe kuva bibiri cumi na gatandatu cumi na karindwi cumi n'umunani bari kuri karindwi n'ibice mirongo ine karindwi n'ibice mirongo irindwi n'umunani mu gihe bibiri na cumi n'umunani bari kuri gatanu n'ibice mirongo itanu na kabiri ku ijana hashyizwemo imbaraga nyinshi rero cyane mu bijyanye n'inzego z'ibanze mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu ku bijyanye na polisi y'igihugu tuyishima umwete n'umurava bafite mu gukumira no kurwanya ruswa naho yaragabanutse cyane ku buryo bugaragara kuko hari ishami ryihariye rishinzwe gukumira no kurwanya ruswa kandi polisi ifatanya n'izindi nzego mu gukumira no kurwanya ruswa mu gihugu cyacu niko yavuze koperative abamotari hari amakuru muyifiteho
koperative z'abamotari twigeze kuzikorera isuzumamikorere hashize igihe kinini ariko nk'uko abizi mu minsi ishize hari abagiye batabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ni ukuvuga ko si mu bamotari gusa n'andi makoperative yerekeranye n'ubuhinzi cyangwa se akora indi mirimo itandukanye hose inzego zirebamo ikindi namubwira ni uko iri tegeko ryo kurwanya ruswa ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi n'umunani ryo kurwanya ruswa ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu cyacu haba mu miryango yigenga ya leta imiryango mpuzamahanga iri tegeko rirabareba ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda clement musangabatware umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya ruswa ndagushimiye cyane kandi nibutse ko watubwiye ko itegeko rivuga ko icyaha cya ruswa kidasaza mwese rero mugire umunsi mwiza murakarama